mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza nshuti banywanyi muduteze amatwi ni edirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo amakuru tuyahere ku yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na mugenzi wacu eugenia mukankusi
abagize akanama gashinzwe umutekano ku isi ka onu bamaganye bivuye inyuma ibitero byo ku itariki makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri ku ngabo z'uwo muryango zishinzwe kubungabunga amahoro muri repubulika ya santara afurika ni ibitero byabereye idekowa no hafi ya sibo muri perefegitura ya kimu byaguyemo abasirikare batatu b'abarundi hakomereka abandi babiri abagize ako kanama gashinzwe umutekano ku isi ka onu bumvikanishije umubabaro mwinshi n'uko bifatanije n'imiryango y'abasirikare baguye muri ibyo bitero hamwe n'uburundi bifurije abakomeretse gukira vuba abagize ako kanama bamaganye mu magambo akomeye ibitero byose bushotoranye n'ihemberwa ry'urugomo ku basirikare bashinzwe kubungabunga amahoro bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro n'abandi bose babikora abagize akanama k'umutekano ka onu bongeye kuvuga ko ibitero ku basirikare b'amahoro bishobora kuba ibyaha byo mu ntambara kandi bibutsa impande zose inshingano zabo hakurikijwe itegeko rireba ubutabazi mpuzamahanga banki zongeye gutanga serivisi mu murwa mukuru w'intara ya tigiremekere mu majyaruguru ya etiyopiya bwari ubwa mbere kuva hadutse intambara ku itariki ya kane y'ukwezi gushize kwa cumi na kumwe byaraye bitangajwe na televiziyo fana ikorana na leta ni mu gihe guverinoma ya etiyopiya ishakisha uburyo yasubiza ibintu mu buryo fana yahereye ku kiganiro ibiro ntaramakuru bya leta ya etiyopiya byagiranye n'umuyobozi w'umujyi wa mekere atakiriti haile serasiye aho yavuze ko amabanki yafunguye imiryango ubushyamirane hagati y'ingabo z'igihugu cya etiyopiya n'iz'ishyaka tplf mu ntara ya tigre bikekwa ko bwaguyemo abantu ibihumbi kandi ko bwakuye mu byabo abagera mu bihumbi magana cyenda na mirongo itanu umuyobozi mukuru wa oms ishami rya oni ryita ku buzima tedros adhanom gebreyesus ukomoka mu ntara ya tigre warezwe n'igisirikare cya ethiopia gushyigikira tplf yavuganye ikiniga ibyerekeye ubwo bushyamirane mu butumwa bwe busoza umwaka kuri uyu wa mbere tedros wahakanye ibirego by'uko agerageza gutanga intwaro no gushyigikira abarwanyi b'intara ya tigre abinyujije muri diporomasi yavuze ko afite bene wabo benshi muri ako karere barimo na murumuna we ariko ko nta makuru yabo na make azi kuva itumanaho rihagaritswe muri kameruni impanuka z'imodoka zo mu bwoko bwa bisi zatwaye ubuzima bw'abantu mirongo itatu n'icyenda hagati y'umurwa mukuru yawunde n'umujyi w'ubucuruzi wa bafusam mu burengerazuba bw'igihugu hakomeretse abantu cumi n'icyenda perezida paul biya yategetse ko hahita hakorwa iperereza ku cyateje izo mpanuka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yoherejwe na perezida biya ahabereye impanuka yavuze ko impanuka ya mbere yabaye ejo ku cyumweru mu masaha ya saa cyenda za mu gitondo ubwo bisi yari ivuye mu mijyi yo mu burengerazuba fumban na bufasam yagonze urutindo hafi y'umujyi wa makenen iyo bisi yabirindutse muri metero mirongo itatu mu gice cyakamye cy'umugezi iya kabiri yabaye ubwo bisi yagonze abaturage n'abakozi b'ubutabazi barimo gufasha abakoze impanuka mu modoka ya mbere mu myaka icumi ishize kameruni yavuzwemo impanuka zo mu muhanda zirenga ibihumbi cumi na bitandatu zahitanye abantu hafi ibihumbi bibiri buri mwaka abayobozi muri afghanistani bavuga ko guverinoma yafashe icyemezo cyo gukoresha icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro n'abatalibani idoha muri katari ahabereye ibya mbere idoha ni naho habereye ibiganiro by'amahoro hagati y'amerika n'abatalibani byatumye hasenywa amasezerano hagati y'ibihugu byombi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri ni naho kandi abatalibani bakomeje kugira ibiro bya politiki mu buryo bw'ibanga hashize imyaka ibiro bya perezida Ashraf Ghani nabyo byemeje ko idoha ariho hazabera ikindi cyiciro cy'ibiganiro kugira ngo bitangirire igihe Ghani yari yarumvikanishije icyifuzo cy'uko icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro n'ibindi bizakurikiraho byabera muri Afghanistan cyakora abatalibani ntibemera guverinoma ya Ashraf Ghani kandi bateye utwatsi icyifuzo cye umuryango w'ubutabazi Global Response Management ufite intego yo kwita ku bimukira mu rugendo rwabo bajya muri Amerika uwo muryango udafite aho ubogamiye ugamije ubutabazi uyobowe n'abasirikare b'amerika bacyuye igihe muri uyu mwaka gusa uyu muryango wavuye abimukira ibihumbi ubu urimo gushyira abo bantu mu bigo nderabuzima biri mu mujyi wo muri mexique hakurya y'umupaka wa leta ya texas iherereye mu majyepfo yo hagati muri leta zunze ubumwe za amerika cyakora uwo muryango urashaka gukora ibirenze ku gutanga igisubizo mu bihe by'ibibazo nyirizina ahubwo ugashyiraho uburyo bwatuma ubuzima bw'abimukira bukurikiranirwa hafi mu rugendo rwabo bava muri amerika yo hagati
eugenia mukankusi urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose amakuru yo mu biyaga bigari mu burundi umuryango w'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye watangije amasengesho yo kurangiza umwaka nimurabe ingene imana yazigurije ubu burundi bwacu irabuziguriza ikiza korona noneka yemwe ico si gitangaza ibihugu vyose duhana imbibi amakungu ico kiza carananiranye ko kigwanywa uwo ni perezida evariste ndayishimiye w'u burundi muri icyo giterane kandi mu misa yakibimburiye musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya gitega simoni nta mwana yasabye abayobozi kurangwa n'ubwitonzi no gutunganiriza bose ishano herode yakoze ntirikigere rivugwa mu gihugu cacu n'iryaba ryarabaye ntirigasubire uwo ni musenyeri simoni nta mwana uyobora diyoseze nkuru ya gitega mu rwanda abantu bitwaje intwaro bataramenyekana bateye urugo rw'umuturage mu karere ka rusizi bica barashe umwe mu bagize uwo muryango banasahura amafaranga y'u rwanda arenga ibihumbi magana ane izo nkuru n'izindi ni mu kanya ntimuve ku maradiyo yanyu mu burundi umuryango w'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye watangije kuri uyu wa mbere amasengesho yo kurangiza umwaka asanzwe amara iminsi itatu uko buri mwaka urangiye muri iyi myaka cumi n'itanu ishize ni inkuru ya mugenzi wacu eroge willy kaneza
hari muri komine mutaho intara ya gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u burundi ari nayo perezida evariste ndayishimiye aturukamwo kuva kuri uyu wa mbere hakoraniye igikoraniro cy'amasengesho y'iminsi itatu yateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu umugirwa watangujwe na nyakwigendera pierre nkunziza kuva ageze ku butegetsi aho yakoresha ibikoraniro inshuro zitatu zose buri mwaka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu mu minsi yatanguriye iyi minsi musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya gitega simon ntamwana yasabye indongozi kurangwa n'ubwitonzi no gutunganiriza bose ishano herode yakoze ntirikigere rivuga bivugwa mu gihugu cacu niryaba ryarabaye ntirigasubire ntirigasubire kuko nivumwe rimwe rya nyuma uheregeteza inzoya n'ibibunduguru kubera umwina w'ubukuru umwina w'ivy'isi umuvyeyi wacu papa francisco niwe atwigisha ati ikibazo kinini mu mibano y'abantu ni amagara make ya muntu nyene ni kurya kwama yashize imbere ukwikunda akiyumvira ineza y'umugwi wiwe canke yiyumvira nkawe ico kibazo nico gihinduka imvo y'indwano mbere kikanashika no kwihorya bwoko n'ubu tubishyire mu mutima iryo vumwe rya nyuma ntirize ryigere risubira muri kazoza cy'igihugu cacu umukuru w'igihugu yashimye cyane nawe kubona imana yakingiye uburundi kiza cya korona sivyo imbeshere umukama arayoberanya imigambi y'amakungu akankiriza ivyiyumviro vy'ibihugu nimurabe ingene uburundi bwari bwaratabaguritse muri kahise kacu tukaba abaja b'ububisha none nimurabe uburundi bw'uno munsi muca mubona ko imana ikora ibitangaza nimurabe ingene imana yazigurije ubu burundi bwacu irabuziguriza ikiza korona noneka yemwe ico si gitangaza ibihugu vyose duhana imbibe amakungu ico kiza carananiranye ko kigwanywa kandi si ukuvuga yuko atashaka bafise ryo kukigwanya mugabo raba ingene kiguma kizigirije ibihugu mugatwebwe tugashobora gukorana tunganuku tuzi neza ko ngaha muri twebwe atawugwa ico kiza korona kandi tutirobanuye ugushima imana ku vyerekeye gukingira igihugu n'abakibamwo umugera wa korona n'uwo yasubiriye yari yabishimangiye kuwa mirongo ibiri n'umunani ukwezi kwa gatanu uyu mwaka mu ikorane ca nyuma yakoresheje nk'imboneza yamaho ya sndefdd tu turashima igyo imana dukoreye amatora meza umutekano mukaja kurima mukimbura mugira amakoperative mukarima mukimbura abandi mukadandaza abandi ahandi vyarakwa byarakwamye byose dukomere imana yacu ahandi byarakwamye ubwo n'ubukuru bw'imana ikiganza c'imana kiri ku burundi ku barundi umuhezagiro w'imana umugisha w'imana bijya biza byose bavuga bica mu muyaga none umuyaga w'Ima- w'i Burundi Imana iwutunganije neza ntibihite tubikomere amashyi Imana yacu none se ndabona ngaho mwebwe hari n'umwe yambaye agahobera munwa ngaha mwebwe ntirakambaye ngaha hari ukambaye ngaha none mubaye iki dukomere amashyi Imana yacu Imana ikora ibitangaza ni ukwishingira intahe none mwebwe mwumvira ko musumbya abanyamerika n'abanyaburaya amasabune n'amazi meza gukaraba amazi canke amasabune atamana irimwo byose ni ubusa mu kiringo cy'imyaka cumi n'itanu ishize ya episkopi katolika ntibahora bugurura bene bino bikorane mbe inshuro zitari nke abategetsi ku giti cyabo hamwe na leta babagirije kwivanga mu itunganywa ry'igihugu no gukina politike abatari bake babona muri iyi ngendo nshasha ubwiyunge hagati y'ibyariho vya papa muri ico gihugu ca afurika y'ubuseruko hamwe n'ubutegetsi mbere ibiro vya perezida evariste ndayishimiye vyasohoye itangazo bishimagiza ijambo ryasomwe ku munsi mukuru wa noheli rivuye i roma ryari ryasomwe n'umukuru w'abasenyeri katolika mu burundi jakuve banshimiye ubusa arahimiriza ko abantu bose bubahirizwa mu gateka kabo ak'imiryango yabo n'ak'ikibano cabo aremeza ko ibyo bitegerezwa kugaragara haba mu by'intwaro canke mu by'ubutunzi kuko nanone imana yabuhaye abantu bose ngo babusabikanye ashaka ko mu gihugu ico ari cyo cose hakomezwa umutima wo gufatana mu nda n'uwo gufashanya atagukumira umuntu n'umwe yaba umusangwa canke umunyamahanga inyambukira canke impunzi papa bandanya ashimangira rwose ko politike nziza ari iremesha uwo muvukano w'abantu bose igategekanya ku rugero rubereye ukuntu ibijanye n'akazi vyogwizwa papa aremeza ko politike nziza ari yiha ikibanza kibereye aboro ata muntu n'umwe akumirwa canke ngo ahonyogwe ku gakanu mu masengesho yatanguye kuri uyu wa mbere turetse abubahwa batandukanye bo muri leta uhereye ku mushikiranganji wa mbere n'umutambukanyi wiwe harimo kandi na denise nkurunziza na laurence ndadaye abapfasoni babanyakwigendera pye nkurunziza na melchior ndadaye bahoze barongoye uburundi eroge burikaneza ijwi rya amerika tugume mu burundi urukiko ku munsi w'ejo rwaburanishije urubanza rw'umukozi wa leta wafatanywe umurambo w'umuntu mu modoka ye mugenzi wacu desire atungimana uri i kigali mu rwanda yakurikiranye iyi nkuru muri urwo rubanza rw'ikibiliraho irambona eme yafatanywe ikiziga mu modokari yiwe yagirijwe n'umushikirizamanza wa repubulika mu ntara ya gitega gukorana n'abishe umuntu no gushaka kuzimanganya ivyagirije irambona eme akaba yabihakanye yamenyesheje ko abakozi biwe bakora muri kirimiro hill lodge bamaze gufata uwo yitwa ezekiel ndayisaba mu bubiko bw'ako kabare baramukubise baramuboha barindira ko igipolisi kiza kumutora ariko nticahashika niko guhava yitaba imana ati ashobora kuba yishwe n'indwara yagendana irambona afatikanije n'umunyabigega w'ako kabare baciye bapakira ico kiziga mu modokari ariko bageze muri kartier bwoga igipolisi caciye kibafata abandanya yiregura irambona eme yamenyesheje sentare ahubwo ko yumvise abiwabo na ezekiel ndayisaba baje kwihora bamaze kuronka amakuru y'uko uwabo yapfuye kandi igipolisi kitarahashika acahungisha ico kiziga niko rero kugifatanwa mu gihe umushikizamanza wa repubulika yari yasabiyemo irambona n'abakozi biwe guhanishwa n'indi shaka babaro y'imiliyoni majana atandatu sentare nkuru ya gitega yoyo yakatiye eme irambona umunyororo w'imyaka itatu n'ihadabu y'ibihumbi ijana urwo rubanza bene umuntu bakaba batarushimye bagasaba ko boronswa umugiraneza ababuranira mu rubanza bipfuza kunguruza kuko ataburyo bafise ubu ni mushiki w'umuhisi imburano bashikirije ni ukuri ni uko turi abantu bato bato yaba twishoboye tukaronka ubidufashamwo twakungurura urubanza nta kuntu bofata umuntu bakamwicira mu rupangu rwiwe kandi iyo ari umukozi wiwe ni ukuri yaba twishoboye twakwigiwe imbere nk'uwo bidufasha ayo bakozi n'indishi y'akababaro nayo nyene ntayo bashima kuko uwo musore ariwe yari atunze abavyeyi biwe nk'uko mushiki wabandanya abivuga humbo nyene kariho kuko urumva yari umwana w'umusore kuko yisha ibintu vyinshi niwe yaratunze umuryango jene narasohotse niwe mwana yarasigaye mu nzu niwe yacingira abavyeyi banje kandi niwe yabacingira kandi mama nikimuga na papa ntashoboye kubwira kandi niwe ashobora gutunganya ibishobora gufasha abavyeyi edi claude ninahazwe yanonosoye amategeko amenyesha ko urwo rubanza rwerekana ukutigenga k'ubutungane bw'uburundi ati n'umuntu atize amategeko agereranije igihano cyari casabwe n'umushikirizamanza wa repubulika yakoze amatohoza kuri urwo rupfu n'igihano sentare yaciriye eme n'abakozi biwe ngo vyerekana ko abacamanza bakoreshejwe narirya uwo irambona asanzwe akomeye mu mugambwe uri ku butegetsi ahari icegera c'uwurongoye imbonerakure mu ntara ya gitega birababaje kubona rero ico caha ca ishyizwe ku myaka itatu ariko nta n'igitangaje ni icyerekana yuko ubutungane mu burundi umucamanza akibohera amaboko imugongo uno munsi urashobora kwibaza uwo mushikirizamanza yakoze amatohoza akerekana igituma umuntu yagirizwa icyaha cy'ubwicanyi yafatanywe itonga agafatanwa umuntu yishwe mu modoka ariko bikaza kuboneka neza yuko sentare amaze kumushengeza umushikirizamanza sentare kuva mu gitondo gushika hafi saa zibiri z'ijoro yari kiburanisha nuko biboneka yuko urwo rubanza rwari rufise ukundi kuboko kuri inyuma nta kuntu umuntu ashobora gucirirwa urubanza agusabirwa ubuzima bwiwe bwose kandi yafatanywe itonga byiriwe biravugwa abantu bose barabibonye barabivuga mugabo umuntu akaza gucirirwa imyaka itatu birababaje cyane ni ibiterasoni ku butungane bw'uburundi urwo rubanza rw'ikiririraho rwatanguye isaha indwi kuri uno wa mbere rukarangira isaha imwe y'ijoro rirenga gato rubaye urugira gatatu mu ntara ya gitega mu kiringo kitarenze iminsi indwi urwa mbere rwari urubanza rw'umugabo yishe umugore wiwe muri karitsiye nyamugari urwa kabiri ni urw'umugore yacumise umugabo wiwe gushika apfuye muri karitsiye magarama uwo mugabo n'uwo mugore bose bakaba bakatiwe umunyororo wo guherayo desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc kiratangaza ko cyahinduye uburyo bwo kwita ku barwayi bavurirwaga mu rugo aho gusangwa n'abaganga mu rugo nk'uko byakorwaga bazajya bajya kwa muganga rbc itangaza ko ubu buryo buzagabanya imirimo y'abaganga bakabasha kwita ku barwayi benshi mu itangazo iki kigo cyashyize ahagaragara rigaragaza ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc cyavuguruye uburyo bwo gusezerera abarwayi ba covid cumi n'icyenda bitabwagaho bari mu rugo ubu buryo bwari busanzwe bushyirwaho abarwayi batarembye bagakurikiranwa n'abaganga bari mu ngo zabo ubu buryo bushyashya rero buteganya ko abarwayi ba covid cumi n'icyenda bataragaragaza ibimenyetso cyangwa bagaragaza ibimenyetso bidahagije bazajya bishyira mu kato k'iminsi cumi n'ine nyuma bajye kwa muganga kwisuzumisha bafatirwe ikizamini hakoreshejwe uburyo bwihuse bwa rapid test hanyuma igisubizo nikigaragaza ko batakirwaye bahite basezererwa bakomeze ubuzima busanzwe ibi bikaba bitandukanye n'uburyo bwari bumenyerewe aho abaganga bajyaga gupima umurwayi mu rugo hirindwa ko yasohoka akagenda yanduza abo bahuye dr nsanzimana sabu uyobora rbc yabwiye radiyo ijwi rya amerika akamaro k'ubu buryo bushyashya abaganga rero uko abarwayi babaga benshi twabaga dufite itsinda ry'abaganga riri kujya muri buri rugo buri munsi urumva niba dufite abarwayi uyu munsi barenga igihumbi bajya muri buri rugo muri izo ngo igihumbi ntabwo ari ikintu cyoroshye ntabwo ari ikintu cyoroshye kandi noneho ugasanga aho bagiye kureba nta nta burwayi mu by'ukuri bukomeye bafite usanga ahubwo basize abandi barembye bakwiye kwitabwaho cyane muganga sabe akomeza asobanura ko inyigo zishingiye ku bumenyi ndetse n'ibyatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms hamwe n'ikigo cdc cyo muri leta zunze ubumwe za amerika zagaragaje ko umurwayi umaze iminsi icumi atagaragaza ibimenyetso aba afite ibyago bike byo kwanduza abandi bityo akaba ashobora kujya kwisuzumisha bitabaye ngombwa ko abaganga bamusanga iwe mu rugo ahubwo ko bazajya bijyana kwa muganga uyu muganga asobanura ko ubu buryo bwo kongera aho abantu bipimishiriza covid cumi n'icyenda bizatuma imibare y'abandura nyakuri igaragara aho kugira ngo abantu bibeshye ko ari bazima kandi barwaye batabizi muri iki byumweru bike bishize dutangira uburyo bwa tesite yihuse rapide imibare yarazamutse cyane biba bisobanuye ibintu bibiri kuko urwanda bushobora kuba buri gukwirakwira ariko ushobora no kuba bivuze ko hari abari barwaye batabizi noneho batangiye kugaragara kuko uburyo bwo kwipima buri kwihuta nibyo turi kubona turi kubona abantu benshi bari kujya mu mavuriro yigenga akagenda afite ibicurane bisanzwe yagerayo batari ko nta nubwo ari n'ibicurane afite na covid cumi n'icyenda uko zimanuka rero zikwirakwira abantu benshi baraza kubimenya ni byiza uko ubimenya kurusha uko utari kubimenya ugakomeza ukanduza ni nayo yari intego twari twihaye tuzana izi tesite zihuse zikunganira iriya pcr n'ubundi wasangaga inagoye kwikwiza ahantu henshi muganga nsanzimana atanga inama ku bantu baba bafite ibimenyetso bya gripe muri iki gihe kwihutira kwipimisha kugira ngo barebe ko nta covid cumi n'icyenda irimo abantu benshi baragira ibicurane baratanga baragira gripe bakibwira ko ari ibicurane bisanzwe ni sinizite nsanzwe ngira nkunda gufunga mu bihe by'imvura ariko abo bantu nibo dushaka gushishikariza ngo tera intambwe ujye hafi y'aho utuye hari ivuriro ririmo uburyo bwo kwipimisha iminota icumi gusa irahagije umenye ko udafite covid utaza kuyiha inshuti zawe utaza kuyiha umuryango wawe ibi byemezo bibaye mu gihe minisiteri y'ubuzima yarayitangaje ko mu rwanda abantu babiri bahitanwe na covid cumi n'icyenda bituma umubare w'abamaze guhitanwa n'iki cyorezo ugera kuri mirongo irindwi na bane mu gihe abakirwaye bagera ku gihumbi magana atandatu na barindwi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali abantu bitwaje intwaro bataramenyekana bateye urugo rw'umuturage mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda bica barashe umwe mu bagize uwo muryango banasahura amafaranga y'u rwanda arenga ibihumbi magana ane abaturanyi b'uru rugo bavuga ko abahateye barimo n'abambaye imyambaro ya gisirikare umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima yakurikiranye iyi nkuru ibyo byabaye ahagana isaa tatu z'ijoro ryo ku cyumweru gishyira uyu wa mbere mu murenge wa gihundwe w'akarere ka rusizi hafi nko mu birometero bitatu uvuye rwagati mu mujyi wa kamembe abo bagizi ba nabi batatu bitwaje imbunda barimo babiri bambaye imyambaro ya gisirikare ngo babanje gusaba nyir'urugo ari we bwana fideli bavuga menshi kubaha imbunda yakuye muri kongo nk'uko uyu uri mu batabaye imbere yabitwiganiye baramubaza ngo nabahereze ngo imbunda ngo ngo yakuye muri kongo narababwira ati njye nta mbunda mfite harimo abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare n'uwambaye severe nibwo ngo bazagufata ikamba bari bafite ngo umugabo bamaze kumuboha baza guhamagara umugore ngo yari aryamye umugore arabyuka nibwo rero babakaga amafaranga bamaze kuyabaha nibwo yabasohokagaho asohotse kuri umwe yamufashe wa wundi wari ufite imbunda ngahita aramurasa bahita ko bacika bagenda uyu muturanyi akomeza avuga ko nyuma yo kugerageza gutesha abo bagizi ba nabi bari bamaze kuboha umugabo we no kubasahura amafaranga y'u rwanda agera ku bihumbi magana ane na mirongo irindwi nyakwigendera mukandayisenga olive w'imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko yarashwe aza guhita apfa ubwo abatabaye biteguraga kumujyana kwa muganga nubwo ubu bugizi bwa nabi bwabaye ahagana mu masaa tatu bamwe bavuga ko kuva mu masaa kumi n'ebyiri z'umugoroba hari abantu badasanzwe muri ako gace bagaragaraga hafi y'urugo rwatewe nazamutse hariya ari nko mu masaa kumi n'ebyiri z'umugoroba aho nanjye kugura hariya ku muhanda noneho mbona abantu bahagaze aho ngaho ngira ngo ni abantu bari kwahira ibyatsi hano by'amatungo nitwo ndakomeza ngendagenda ndazamuka ntabwo bamvugishije ngarutse nongeye kureba hano mbona ntabahari nari kuzamuka nyuma yaho ngiye ku irondo kuko njye nkora muri rubenga ya kabiri mu kugenda tuvuye gupanga irondo hirya iriya tugarutse twumva ngo hano ngo barashe umuntu kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwashoboye kuvugana n'umugabo wa nyakwigendera kuko yari akiri kwa muganga icyakora igisa nk'igiteye urujijo ni uko abaturanyi ba hafi cyane b'uyu muryango barimo n'ababanaga nabo mu gipangu kimwe batashakaga kugira icyo bavuga ku byabaye nk'uyu babanaga umuryango ku wundi ati uwo bari bari kumwe mu nzu ufite amakuru afatika biroroshye ntitunavuna ni ntacyo mbiziho amakuru muyabaze ribu cyangwa polisi kuko yahageze ubwo abanyamakuru murashaka nyine mushake aho ngaho bariho mushakira amakuru ku rundi ruhande hagakomeza kugaragara igisa n'icyoba mu baturage ba hafi y'ahabereye ubu bwicanyi twahungabanye twabyutse mu gitondo nyine batubwira ko iyo nkuru yabaye twagize ikibazo muri twebwe kubera ko dutazi ikintu cyateye muri makeya ntabwo tuzi abateye aho bavuye mbega sinzi ukuntu nabivuga nanjye mu mutima nyine wumva harimo ikibazo cy'ubwoba kubera ibi biba byabaye nyine ariko umuntu nyine igihe kiragera umuntu nyine akihangana nyine akabona nta kundi byagenda kuko inzego z'umutekano ziba zituri hafi tukabona umutima usubiye mu gitereko icyakora bwana kayumba efuremu uyobora akarere ka rusizi akabizeza ko ubuyobozi bubari hafi abaturage turababwira ibintu bibiri icya mbere ni ugutuza mu mitima yabo ubujura ubundi dukora ibishoboka byose tukabarwanya tukakora gukumira ariko iyo byabayeho nka gutya ntabwo bivuze ko igihugu kidahari ubuyobozi burahari ndetse n'abaturage bose barahari ariyo mpamvu mvuga nti twese dufatanyije hamwe turwanye ikibi ariko abaturage banumve ko abayobozi babari hafi ntihagire ikibakura umutima icya kabiri ni uko tugomba gufatanya kugira ngo turusheho gukumira ibikorwa nk'ibingibi by'ubugizi bwa nabi umuryango watewe n'aba bagizi ba nabi bitwaje intwaro wari uw'abaturage basanzwe aho umugabo yakoraga ubucuruzi bw'amatungo maremare naho umugore we agakora imirimo isanzwe yo mu rugo bibaye inshuro igiri ya gatatu mu gihe kitarenze icyumweru kimwe gusa aha mu karere ka rusizi mu mirenge isa nk'aho yegeranye hagaragara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bihitana ubuzima bw'abaturage ubutegetsi bugasaba abaturage kugira uruhare mu kwicungira umutekano nyamara babagaragaza ko hari aho imbaraga zabo zigarukira ntago byakunda nabwo ntago byakunda ko amarondo yahangana n'amasasu ntibibaho temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri iyi minsi dusoza umwaka ijwi ry'amerika rikomeje kubifuriza kuzawusoza neza tukinjira mu mwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu mahoro ariko nanone tugakomeza kubaha urubuga ngo namwe mwifurize ibyiza inshuti n'abavandimwe Eh, nkaba nitwa nyabenda gasupari batazira gabogabo nkaba ntuye mu nkambi y'amahama nkaba sakura mu inshuti zanjye ziri mu burundi U- nkaba ntanguye gutasa uwo bita hungu ari nka komini ya ntega n'uwo bita dawe nkatasa n'abandi bari imutumba bitwa ndaruhekeye n'iyindi bita data watsuye ahungu n'abandi benshi benshi bari ngaho ivumbi nkaba ntahize marume ari ivumbi muri site ya vumbi nkaba ndamukiza n'abandi bari ngaho i nyagatovu uwo bita hayaya nkaba ndamutsa n'abandi besi besi bari aho nyene ivumbi ndabipfurize umunsi mukuru mwiza wa noheli uzibabere mwiza natwe turi inyuma tugiye kuza nitwa ndayishimiye sabuhungu ari we batazira amahungu nkaba mba mu nkambi ya mahama nkaba ntahize abagenzi banze baraho ku ntega muri komini ntega nkaba ntibagiwe gasupari bunani ari we abangaho igisitwe nkaba ntahize na nyina nkaba ntahize na musiki we bare nkaba ntahize na hungu ari we kwigize nkaba ntahize na dawe nkaba ntahize eh, n'uwo muri komini vumbi ari we yitwa nyina we nkaba ntahize na ngarukiye nkaba ntahize na gasani wo ngaho igisitwe imana ibaha umugisha murakoze nkabifurize noheli nziza mw'uyu mwaka wa mirongo ibiri na rimwe nze ndabasange nandi inyuma murakoze ngatasa nitwa kamariza mibura nkatasa nkatasa minani ibyitiro nkongera nkatasa hatunga imana ntamugwa nkasa nongera nkatasa mama ini ntamugwa niwe ntahize nkasa nongera nkatasa byitiro byitiro habyara imana nkasa nongera nkatasa yewe gayo bunani gasupari nabo nshuti muduteze amatwi ahantu dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwashyize hamwe aya majwi ni fasil gebeho amakuru yarahagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe I'm dreaming of a wild